Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka jirtanii nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa gahuu dhaggeeffatoota keenyaa attamooltan roobii adoolessa 26 bara 2017. keessummeessituun keessanarraa hantuu jibee horaati.
galchumsa nagayaa ansoora alakeetti oduu sanitti bonaaf waraanii walqabate soomaalee keessa nama kuma dhibbi saddeetii baqachiise pirezidaantiin ameerikaa doonaald tiraamp namii waraana ameerikaa keessatti tajaajiluu danda'een ajajaara baase mataa oduu keessaa tokko.
pirezidaanti tiraamp abbaa alangaa muummicha kan ofii isaaniirraa komee qaban ibsuu itti fufan oduu keessatti gabaasa qabna obbo baqqalaa garbaa mirga wabiin gadhiifamuu dhorkaman oduudhaa booda gabaasa bal'aa dhiyeessinu qabna. jiraattonni finfinneef oromiyaa kanneen tilmaamni galii guyyaa haaraan irratti ramadame jedhan komeen keenya deebii hin arganne jedhu mootummaanis deebii kenneera gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa amma guutummaa oduuf sora.
somaalee keessaa bonaaf waraanii walqabate akka dhaaba gabaasii iom jedhutti nama kuma dhibbi saddeetitti baqate iom dhaaba jara biyya keessa baqate qarqaaru namni akkam baqate kunin agee guddaan akka gabaas kanaatti somaalee gam kibbaa keessa geeraad weet iom'tti itti gaafatamaa addaamee somaaleetti nama kuma dhibbi saddeeti kunin ji torba keessatti baqatee jedha nama miliyoona tokkootii fi kuma dhibbi tokko duruu biyya keessa baqate irratti namni kuma dhibbi saddeeti kun dabalamee jedha geeraarti. kambiin jar kan itti qubsiisanilleen lafa namaati bulchiinsaa fi hojii dansaallee hin qabdu jireenya dansaallee hin qabdu jedhu. Itoophiyaatti bulchoota mootummaa itti gaafatamtooti biiroolee abbootii qabeenyaatii fi warri jidduu yaa'ee waliin dha'ee gumboo nyaati jedhan nama soddomii afurii shakkiin hidhan tunin wamuuf haaressuuf jenneetiin mootummaan waada galee jedhu Dr. Nagarii Leencoo itti gaafatamaan biiroo odeeffannoo mootummaa Itoophiyaa warri hojii akkanaatiin shakkanii hidhaatti hidhamanii jiranii jedhu itti gaafatamaan kunin Iskindir Fireewutti oduu tanaa Dr. nagarii dubbiseetiin kalee finfinnee nu erge jalanne.
tarkaanfiin kun bara darbe ka jalqabamee fi ammas kan itti fufee ta'uun kan ibsame yoo ta'u kunis bulchiinsa gaarii dhabarraa ka madde ta'uun dubbatameera ministeera dhimmootii koominikeeshinii mootummaa itiyoophiyaa ka ta'an dooktar nagarii leencoo akka ibsanitti deemsa haaromsaa waliin walqabatee aangootaaf abbootii qabeenyaa malaammaltummaan shakkaman. to'annaa jala oolchuu waliin walqabatee kan itti fufee ta'uu dubbatan.
ጥናት ሲካሄድ ነበረ በተለይም ደግሞ ከዚህ ከሙስና waan kan qorachaa bahan keessumattuuyyuu dhaabbilee hojii malaaf malteen horii balleessan tana qorachaa bahan.
ammaaf hangi tokko to'annaa jala kan oolan ta'us kanneen biroonis itti fufuu jedhu aangoota bulchiinsa magaalaa finfinnee mootummaa federaalaarraa ta'uu fi lakkoofsi kun kan dabalu ta'uu. gama kaaniin immoo eenyummaan isaanii gidduu kana labsamuuf ka jiru ta'uun ibsameera to'annaa jala kanneen oolan qoratamanii himannaan kan irratti dhiyaatu ta'uufi tarkaanfiin amma fudhatamaa jiru kun gaaffii ammaan dura yeroo tokko ka'ee ture waliin hidhata hin qabu rakkoo yeroo garaagaraa bifa jijjiirrataaf heddummaataa dhufeef itti gaafatama mootummaan bulchiinsa gaarii fiduuf qaburraa ka madde ta'uu dooktar nagariin dubbataniiru tarkaanfiin kunis bulchiinsa naannoo kanneen biroottis. itti fufa jechuu isaanii iskindir firee finfinneerraa gabaaseera.
Itoophiyaatti dubbii miseensota koree walqaayitii shaniin himatan mana murtii federaalaa laaluu jiran yoo hardhe jarkan mana murtii federaalaa damee lidetaa dhufaniin illee poolisiin jarkan fide horii naqaashii jarkan irratti hin fidadhu dhabee jedheetiin mana murtiitti himate abukaatoon isaanii ammoo tunin waan dubbii lafir harkisanii jarkanallee gargalchanii jechuun dubbate dubbii tana beellamaan dabarsan. Tammaantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Ameerikaa nama nafisaaluu fi jijjiireetiin loltuu Ameerikaa keessa hojjechuuf deemuu jiru dhowwuuf ajaj baase. Seeriin inni ajaj kun ni ka Baraak Obaamaa pireezidaantiin Ameerikaa ka durii jechuun baruu fi keessa abbaan fedha nafuusi saalaa ka dhiir ta'e dubartii jijjiiraa tokkoon ammoo dubru ta'eetiin dhiira jijjiiratilleen loltuu Ameerikaa ta'ee hojjechuu hin danda'a jeje ajajinni baasisuun irra jijjiire. Akka Tiraampitti gaafatamtoota waraanaatii fi hayyoota waraanaatiin wal mari'adhee jedheetiin tiwiiterii irra barreessetti warra nafa saaluu fi jijjiiratu kana waraana Ameerikaa keessatti eeyyama hin kennaniif waraanni Ameerikaa inni amma idaa guddaa ganaga'u keessatti wanti inni awwaalamuuf hin jiru galatooma jedheetiin tiwiiterii ofirratti barreesse Tiraamp. Pireezidaantiin Ameerikaa abbaa laangaa adda biyya isaa Jeef Seeshins nama muyyoo yaraa jedheetiin yareenni jedheen kana garum deemu cufattuyyuu laafinnaan himuutti jira. Seeshinsiin kun nama gaaf pireezidaantii Tiraamp hojii tanaaf dorgomuu jiru jalqaba deeggara bulchoota Ameerikaa kaas deeggaran keessa nam tokko meetu san deebisa.
jeef seshans sanatara riippaabilikaanii safuutti cichaniif dhiibbaa gochuu danda'an yoo ta'an duula filannoo pireezidaanti doonaald tiraamp keessatti deggeraa cimaa turan haa ta'u malee tiraamp guyyoota dhiyoo as qorannaa dhimma raashaa keessaa of baasuu isaaniirraan kan ka'e dadhabaadha ittiin jedhan demokiraaticha sanatar shaak shumar akkas jedhu.
It's clear that President Trump's trying to bully his own Attorney General out of office.
Pireezidaanti Tiraamp abbaa laangaa addaa kana waawwasseetiin hojii dhiisisiisuuf itti jira. Seeshins jechuudha.
Seeratumtoonni Riippaabilikaanotaa hangi tokkollee waahila isaanii hojii kan duraanii deeggaruun dubbataa jiran Riippaabilikaantichi kutaa Yuutaa Ooriin Haac akka jedhanitti jeef pireezidaantichaaf amanamoo waan ta'aniif isaanis akkasuma ta'uufii qabu jedhu. Seeshins akkuma kaabineewwan ramadaman kanneen kaanii filannoo pireezidaantichaan hojiitti bobba'an afaan yaa'ii mana marii Yuunaayitid Isteets Pool Raayan.
murtii fi waan murteessi sun waan murtiin sun isatti fiddu pireezidaantumatti beeka.
pireezidaant tiraamp kaleessa akka jedhanitti seeshaniin haala hamtuu keessa buusuu isaanii haalanii abbaa langaa muumicha kan ofii rakkoo keessa akka hin seenne oolchuuf garuu waan jedhan hin qaban.
with the Attorney General, uh, but we will see what happens. Time will tell.
Waan inni hojjetu sun guddoo irra jibbe. Waan ittaan amma walumaanuu laalla. Sun ammoo saatumisiitti eeganna.
pireezidaant tiraamp nama cicha qabu kan akka seeshans moggaatti yoo qoodan gatii poolitikaa cimaa isaan baasisuuf jira koongiresiin waayit haawusiif sanatiin riippaabilikaanotaan to'atamee jiraatuyyuu hedduun hariiroo pireezidaantichaaf isaan gidduu wal madaalsisanii imaammata qaban galmaan ga'uu fedhanitti attamiin itti milkaa'uu akka danda'an itti bitaacha'ee jira.
Pireezidaantiin Venezueelaa Nikoolas Maaduroo seer biyyittii isaa bultuun jijjiiruuf kurfoo jira paartiin mormituu ammoo iftaaniif iftaanii achaantu biyyi sunitti gamum cufaanuu hiriir baabaa hiriir nagaa bahanii lafatti cichoosuuf qophii jirra jechuun dubbachaa jiran Maaduroon seer baanan kana sanbata guddaa itti aanu kana labsuuf deema uummati ammoo barii jimaataatiyyuu karaa magaalaa biyya isaanii karaakaasitti irratti yaayetiin hiriir itti ba'uuf qophaa'aa jira oduun ammaaf qabnu.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. obbo baqqalaa garbaa mirgi wabiin ba'uu akka kabajamuuf abukaatoon isaanii iyyata galfachuun ni yaadatama abbaan alangaa immoo gaaffii dhiyaateef deebii isaa har'a dhiyeesseera abukaatoo obbo baqqalaa garbaa kataan obbo abdul jabbaar huseen jaallanneen haasofsiisteetti akkas jedhu.
Gaafa dura jalmurtiin dubbifamu sana keewwanni duraan itti himatame jijjiirameeti amma seera yakkaa ta'e jalatti galee waan ta'eef inni itti jijjiirame kun immoo mirga wabii kan hin dhoorkine waan ta'eef isaan nama maatii qabanii isaanii nama armaan dura biyya ambaasidaanii deebi'anii nama ni baduu ragaa balleessuu maali akka hin jennes ragaan abbaa alangaa horadii dhagaamee xumuramee jira waan ta'eef mirga wabii akka baanii alaa. falmatanii kan jedhu iyyata keenya galfannee turre manni murtiis yeroo dheeraa jalmurtii san dubbisaa waan tureef iyyataan dhiyeeffadhaa nu jennaan bu'uuruma saniin iyyataan dhiyeeffannee turre.
Har'a hoo maaltu ta'e?
Har'a akkuma manni murtii armaan dura beellama kenne abbaan alangaas iyyanni kun isaan qaqqabee deebii irratti kennanii jiru qabxii lama kaasuudhaan mirgi wabii eeggamuun qabu kan jedhu kan mormanii. Qabxiin tokkoffaan armaan dura hanga dhimmichi kun furmaata argatutti mirga wabiitiin bayuu hin qaban jedhamee manni murtii sun ajaja kennee jira. Dhimmichi hanga ammaas furmaata hin arganne furmaata kan argatu gaafa murtii nama waan ta'eef manni murtii ajajuma duraanii kenna irra deebi'ee ajaja ofii diiguu hin danda'u. Kanaaf irra deebi'ee ilaallamuun qabu mirgi wabii kan jedhu kaasan qabxii tokkoffaa. Qabxiin lammaffaan irra deemsa falmii. adaba yakkaa keewwata jahatamii torbannaan isa caqasuudhaan kan kaasanii tokkoffaan dhaabbilee fi namoota dhuunfaa biyya ambaa jiran yookaan biyya alaa jiran walii wal qunnamtii qabanii carraa biyya alaa bahuu qabu ammas yoo kan ba'an ta'e gocha wal fakkaataa raawwachuudhaan yakka kan biraas raawwachuu danda'u waan ta'eef mirgi wabii isaanii eeggamee mana sirreessaa keessaa bahanii alaa falmachuun qabanii kan jedhu. mormii isaan baasan.
Kanaaf isin hiyyannaa dhiyeeffattanii abukaatoon immoo hin ta'u yaada jedhuu qabaa kan gam lamaanii ilaalee mana murtiin murteessaa jechuu keessan.
Ee abbaan alangaas waan mormuuf ibsate nutis waan nuuf ba'uu qabaa jennuuf yookaan immoo isaan mirga ofiitiin ba'uu qaban jennee ibsannee jirru amma mana murtiiti jechuudha kan ajaja irratti kennu.
Shororkaa taanaan wabiin ba'uun hin danda'amu. Amma garuu himannaan obbo Baqqalaa fa'aa irratti dhiyaate jijjiirameera miti.
Wanni isaa jijjiiramee jira seerris jijjiiramee jira labsii farra shororkeessummaa jalaa ba'eetu labsii seera yakkaa idilee jalatti keewwan isaa jijjiiramee jira jechuudha.
Eega gara sanatti jijjiirame mirgi wabiidhaan ba'uu eegamuu qaba moo hin qabu?
Abbaan alangaas deebii isaa keessatti akkuma ibse seerichi mirga wabii kan dhoorkisiisu miti. amma isaanii seerichi akka hin dhoorkisiifne isaanis deebii keessatti ibsanii jiru garuu immoo keewwata seera deemsa falmii adaba yakkaa keessatti keewwata jaahatamii torba jira namni sun deebi'ee dhufamuu hin dhufu beellama irratti hin argamu hin argamu kan jedhu nama dhaabbilee adda addaa namoota dhuunfaa adda addaa biyyaan baatii beeku hin baduu deebi'anii hin dhufani beellama irratti hin shakkinaan jedhu yakka wal fakkaataa sira raawwachuu hin danda'u kanaaf ba'uu hin qabu seerri hin dhoorkan jenne isaanis.
Har'a yeroo kun jedhame obbo Baqqalaan dhiyaatanii dhaga'aniiru falmaniiru.
Dhumatu dhiyaate hin dhiyaanne isaan.
Akka seeraa silaa maaltu ta'u turre ture?
Manni murtii adoo dursee ajaja kenne ta'e dhiyaachuma qaba ture hin dhiyaanne.
Jechuun silaa waltajjii sana irratti obbo Baqqalaan falmachuuf carraa qabu turan.
Yaada isaanii ibsachuuf carraa ni qabaatu gaafii kan dhiyeeffame numa. Manni murtii yeroo hundumaa jiddu jiddutti namni yoo gaafii qabaate falmii yoo qabaate yeroomaa fuudha waan ta'eef asoo dhiyaatanii wanti jedhan hin dhabamu.
Beellamni itti aanu yoomittamu?
Baatii mata digdamii jahatti haasee kudha sagali guyyamaa torba ta'amre.
Guyyaa torba boodatti beellamame.
Beellamame.
Obbo Abdul Jaabbaar Hussein deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa.
Sa'aatii nama galgala keessaa lamaaf daqiiqaa afurtamii shan ta'eera amma dabareen kan sirbaati.
Keenyaan bashannana atis keenyaan bashannana lutis keenyaan bashannana. Shakkee maaloo namni silaa nama maame. Shakkee maaloo nama malee chaachise. Shakkee maaloo si jaaladha si hin jennaani. Shakkee maaloo karaa natti negesiini. Shagemaloo qarshii lama hin qabaani. Shagemaloo kan hin gurgurre gosa. Shagemaloo kan baruu rabbitu beeka. Shagemaloo kan arraaka mana gosa. Ngoolee qarjiinis kanuma.
Tsaggaa'ee Dandanaa Sayyoo Walleessaaf hedduu galateeffanna. Dirree Dimookiraasii Tilmaamni galii guyyaa haaraan kan irratti ba'ee jiraattota magaalaa Finfinneef naannoo Oromiyaa ibsanuuf kennaniin hanga ammaatti komee isaanii furmaata argate kan hin jiraanne ta'uu dubbatu. Keessumaa naannoo Oromiyaa magaalaa Shaambuu keessa akka jiraatan jiraataan tokko akka jedhanitti daldaltoonni aangawoota mootummaa waliin walgayii taa'anii akka turan ibsanii namoonni irra hedduun walgayii san dhiitanii ba'uuf suuqileen hangi tokko cufamuu isaanii ibsaniiru namoonni ibsa mootummaaf yaada uummataa walitti qindeessee jira kunoo.
gama mootummaatiin immoo daayrektarri abbaa aangoo galiiwwanii fi gumrukii Itoophiyaa obbo Caannee Kabbade rakkooleen uummataa himannaan isaanii mufannaan isaanii furmaata argataa jira jedhu.
እስካሁን ቅሬታ ካቀረቡት ውስጥ ሰማንያ ፐርሰንት ያላነሰ ቅሬታቸው እየታየ ነው ያለው።
kanneen mufannaa dhageessisan keessaa dhibbarraa hanga saddeettamaa gadi kanneen hin taaneef mufannaan isaanii ilaalamaa jira. Kanneen hafaniif immoo itti fufa. Achi booda immoo kasadarkaatu jira. Kasadarkaa irratti kanneen mufannaa qabanis haala wal fakkaataadhaan ilaalamaa deemaa jechuudha. Kun akka mudatu waan beekneef sirni mufannaa dhaggeeffachuu kun diriirfame. Akkuma sanaan keessumsiisna. hojiinsaa hojii sadarkaa ramaduu gibiraa murtoodhaan kafalamu waan ta'eef murtoo immoo tilmaama irratti kan hundaa'e ta'a ragaa saayinsii irratti waan hundaa'e miti tilmaama tilmaama galii isaanii guyyaa irratti kan hundaa'e ta'a isaan guyyaatti ammana argannaa jiranii dubbatu gama keenyaa immoo qorannaa irratti hundoofne tilmaama isaa ammana jenneetti himna kanarratti addaan fageenyi yoo jiraate akkaataa walitti dhi'aachuu danda'utti irra deebinee ilaallee tilmaama namni gibira baasu sun kenne waliin akkaataa walitti dhiyaachuu danda'utti akka kaffalu yookaan immoo baasu taasisamaa jedhu aangawaan waajjira galiiwwanii obbo Kabbadee Caannee bulchiisi naannoo Oromiyaas gama isaatiin deebii kennee jira bulchiisa naannoo Oromiyaatti hoogganaan biiroo koominikeeshinii mootummaa obbo Addisuu Araggaas har'a dhimma kanarratti waahila keenya Tsiyoon Girmaaf gaafatamanii deebeennaa kennan akkana jedhan.
በኦሮሚያ ክልል እስከ ትላንትና ድረስ የነበረው ትላንት በአንድ ዞን ብቻ ካሉን አስራ ዘጠኝ ዞኖችና ለክልሉ bulchiisa naannoo oromiyaa keessatti agaa kaleessaatti ka ture godinaa kudha sagal qabnuuf magaalaalee bulchiisa naannoo kanatti waamaman gara kudha saddeetii qabnutu jira kanneen keessaa ka suuqii isaanii cufuudhaan kaleessa mormii isaanii dhageessisan yookaan mufannaa isaanii dhageessisan godinaa horroo guduruu wallaggaa magaalaa shaambuutu ture arra kun guutummaatti daldaltoota waliin mariin geggeessame suuqileen banamanii jiru guyyaa irraa bulchiisa naannoo oromiyaa keessa godinaaleef magaalaalee jiran keessaa kan suuqiin keessatti cufame tokkollee hin jiru gabaasaan irra qindaa'e nan dhaqqabne malee amma kaleessa galgalaatti mufannaaleen kuma torbaatamii sagal ta'an koree mufannaa dhaggeeffatutti dhiyaatanii jiran kanneen keessaa kuma kudha tokko kanneen ta'aniif ilaalamee furmaanni itti kennamee jira mufannaan isaanii sirri ta'uun mirkaneessamee sirraa'ee fi akka kaffalan taasisamee jiraa jedhu itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaa obbo Addisuu Araggaa magaalaa isaan maqaadhaan dabalatee jiraattonni godinaalee adda addaa keessa jiranoo maal jedhu waa'ee kana bakkawwan adda addaatti bilbiluudhaan kanneen ani aasofsiisetu jira kuno.
marqaatu addis katamaa sabsiitirran jira.
Haalli gabaa jiru amma maal fakkaata waa'ee gibiraa irratti daldaltoonni didda agarsiisaa turanii gidduu kana amma maalti mul'ata irra.
Kaleessarraa eegalee deebi'aniiru hojja duree irra namoonni cufanii turanii walakkaadha. Guutumaan guututti hin cufamne gaafa sanallee kan cufee ture gidduu walakkaa marqaatuti. Karaa miraabotiin maal maal banaa ture gaafuma wiixataallee jechuudha. turanii cufanii amma aksiyoon irratti yeroo ganama gaafa hojii lammaffoo dhufanii irratti cufna biizinasii waan akkas jedhu maxxansinaan deebi'anii banani. Sodaarraan kan ka'e malee nama namoota na laaltu namoonni fudhatteetii miti siigalee wanti sirraa'eef hin jiru.
Gama mootummaati immoo gama mootummaati immoo maal jedhu dhibbarraa harka saddeettama ka ta'u uummata daldalus uummata hojjetu wajjiin waliigaltee walitti dhufnee dubbachuu uumnee jirra. waan jedhudha kan isaan dubbataa jiran kun amma mul'ataa jira qaamonni mootummaa dhufanii daldaltoota gibirri nutti guddate jedhan haasofsiisanii waan furmaata kennan jiraa naannawa markaatootti.
Namoonni hojii duree gaafa dhufan jalqabarra gamoo isinitti cufama biizinasiin keessan jedhaniiti malee akkas waan konseensasii irra ga'anii waliigalteedhaan waan kanatti kan natti hin fakkaatu. Wiixata cufaa oolan cufaa oolanii gara manaa deeman gaafa dhufanu warniingii waan itti maxxansaniif natti fakkaata malee walgaanii kana waan haasofsiisan hin jiru amma nan beekutti jechaadha.
Daldaltoota irraa maal dhagaa jirtu namoota beektanirra.
Daldaltoonni bakka sodaadhumarraan biizinasii abiyyuun yaal itti fufan. Kanarra geenye kun sirreeffama sinii ta'e waan jedhan hin jiru amma amma. Dhoksamaan akkuma durii hojjetu garfuun duraagaa waan uumamu hin beekamu si jedhani malee amma ammaa sodaarraan kan ka'e kan cufan biizinasii keessanii hin cufama jedhanii wanti maxxansaniiru bara kanaaf sodaa kanaan ka'an bana banaa jedhamnaan jechaadha poolisii waan akkasii yeroo isaallee waan akkas waliin haasa'an hin jiru.
Guddina irra guduu wallaggaati. Aanaa shaambuuti magaalaa shaambuu kan ta'edha. Jidduu kana guyya lamaa fi guddaan gibiraa waliin qabatee gara suuqii jaatanii ja'aatti shagalee inni kaan immoo iyyuu har'a xinnoo saaqamee jira.
Har'a xiqqoo saaqamee jiraadha kan isin jettan.
Midhaan saaqameera midhaan immoo naannoo suuqii jaatanii ja'a. Cufame jennaan ashaganii saaqaniiru jechaadha. Akka deemanii kaleessa deemanii saraayitii poolisii qabatanii baay'inaan deemanii namas beeksisaan eeggataan saamsaniiru walakkaataa suuqii naannoo jaatamaa ol kan ta'e.
Suuqii jaatamaa ol kan ta'e ashaganiiru jechuudha. Garuu mootummaan kan inni jedhu naannoo naannootti qaamonni keessa deebi'anii ilaaluudhaaf ramadaman bobba'anii uummata wajjin dubbachuudhaan furmaatatti dhiyaataa jiru. Walumaa galatti dhibbarra harka saddeettama akka ta'u uummata wajjin wal quunnamnee gara yaada tokkotti dhiyaataa jirra jedheeti kan inni dubbataa jiru. Mariin uummata waliin geggeeffame jira naannawa keessanitti.
Adda sa'a booda gaggeeffamee ture. Achirratti waliin gallee akkaataa gubbaatii jedhame waan taaneefi kan irraa hidhatamee jedhamu kunis xiqqaa waan ta'eef kanaan ittiin deemnee jedhaniiti madrakii kana dhiisanii ba'anii kanarra kanarra kan ka'e kaleessa irra deemanii waan isaan saamsan.
Dheengadda yeroo walga'ichi geggeeffame aangawoonni mootummaa maal dubbatan?
Akkaataa komee komeen keessan dhiyaateenii inni baay'ee ol ka'eeru ilaalamee gadi siniif bu'a inni kaanis immoo iyyuu keessa deebi'amee ilaalamee siniiti salphisama irraatii waan ta'eef akkasitti banaatii hojii hojjedhaa. jedhan jennaan namni immoo akka kanaatti miti. Tilmaamiin kun parsantii shantamaa ol yoo xiqqate nurraa ta'uu qaba dandeenye hin kaffalluu kan jedhuun garri caalu dhiisee ba'ee namoota muraasa malee nafni sababa kanatti kan ta'e kaleessa saamsan irra deemanii ashagan irra deemanii jechaadha.
godina shawaa lixa aanaa jalduurraa magaalaa goojooti. Diddaan gibira humnaa olii torban darbe keessa guyyoota hojii shaniif tajaajilli hawaasummaa waan hundisaayyuu jechuun akka geejjibaa baankii kana kana wal qabatee dhaabbatee ture. Yeroo darbe immoo hin fooyyessinaa haalli gibiraa sassaabbiin gibiraa kun haa fooyya'u jedhanii warri caa akkuma isaanitti fakkaatutti haa kaffalan yookiin ammuma yaadan haa kaffalanii tilmaaman akkuma itti tilmaamne isaanis tilmaamanii haa kaffalan jedhanii haalli itti isaan deemaa turan kaffaltii gibiraa sanaaf shakkii keessa waan isaan galchee daldaaltonni tokko tokko nuu fooyya'aa laata erga nu fooyya'uu danda'a ta'e maaliif hojii keenyatti hin deemnu jechuudhaan yaa'u torbee shamii lama amma keessa jirru kana hojjaa duraarraa kan ta'e daldaaltonni hundumtuu hojiitti deebi'anii hojii keessa jiru jechuudha garuu eegasiiti immoo akkuma duraatti jira wanti fooyya'e tokko hin jiru jedhanii amma immoo miidiyaadhaan irra deebi'anii immoo kanaan ammas immoo deebi'anii muufannaa keessa jiru jechuudha malee ammas immoo isa kana balaaleffachuudhaan yookiin immoo isa kanas mormuudhaafis immoo daldaaltonni marii achaadhuma jiru maal gochuu akka qaban gara fuulduraatti maalirra ga'uu akka qabani malee dura dubbatanii ka'anii duubee deebisanii ammas immoo akkuma duraatti jira jedhanii kanaaf tapha ijoollee fakkaata gaa amma wanti amma jiru kun maaliif daldaaltonni duraan baay'ee mataa dhukkubsatanii fooyya'aa jennaan immoo xiqqoo ishii gara hojiitti deebi'uu barbaadanii jennaan ammas immoo gadda galgala gaa wanti jijjiirame tokko jiru jennaan ammas akkaataa kamiin akka itti deemamuu qabu mariirra jiru malee tolee jedhee namni fudhatee hin jiru yookiin immoo itti gammadee namni hojjechaa jiru hin jiru Duraan mootummaan walgahii waameeti moo naannoo keessanitti akkamitti waadaa siniif galee ture ni jijjiirra jedhanii kan isaan sinitti dubbatan walgahii irratti moo dhuunfaatti.
Walgahii irratti waamaniiti tilmaame mootummaan naannoo Oromiyaa akkuma walisoo irratti miidiyaadhaan galgala sanas dhageenye isumarraa ka'een namni abdii godhate gaa abalutti dhugaasaatti yookiin immoo tola isaatti qarshiin amma kanaa haa murtaa'u jennee nuti hin ergine nuti qajeelfama ergine kan isin balleesse yookiin immoo kan akka isin miidhamtan godhe warruma tilmaama gibiraa naannoo keessan jirudha malee nuti murtee akkanaa kana hin dabarsine waan jiraniif mormiin uummata gara nutti gore warruma tilmaama gibiraa kanarratti gore jechuudha yaada isaanii gara mootummaarraa kaasanii warra tilmaama gibiraa kanarratti gore irra deebi'amee haa ilaalamu jedhan gaari kun afaan isaaniitiin kanaaf uummanni kanuma abdii godhatee jechuudha gara hojiitti kan deebi'e.
Achi immoo deebi'anii waan ni jijjiiramu hin jiru jedhanidha kan isin jettan.
Ee achi as deebi'aniiti gaa amma jaalattoo jibbitees wanni jijjiiramu hin jiru kuni qajeelfamadha. Komii yoo qabaatte dhiyeeffadhu hin laalla jedhu waraqanni namaa guuramuu malee namni komiin isaa sirriidha jedhee ilaallamee fi komiin kee sirriidha jedhee namni tilmaamni jiraa isaa sirreeffame tokkollee hin jiru jechuudha. Afaaniin garuu dhiyeeffadhu jedhu nama achi deeme yoo barbaadan ni ifatu yoo barbaadan ni hidhu yoo barbaadan ni joorsisu kana ala namni qabatamaadhaan gadi taa'ee kun tilmaamni kee dhugumayyuu kun karaa malee yookiin immoo ammati kaffaluu hin dandeenye ol sitti murtaa'e jedhee ilmaan gibiraa isaa garii isaa kan irraa hir'ate homtuu iyyuu hin jiru amma sadarkaanuma afaaniitti hundumti isaa amma kan deemaa jiru iyyuu.
Godina Jimmaadha. Kanan jirus magaalaa Jimmaa naannoo Bachoo Booreeti. Akkuma beekamu kun guyyaa sadaffaadhaaf mormiin itti fufee jira. Namoota kaanillee dirqii isaatu jiru. Dirqiidhaan bakka tokko tokko banamullee namni sochiin hin jiru. Baankiin banamee jira. Banaadhuma isaa taa'aa jira. Namnillee deddeebi'u hin jiru. Haala kanaan itti buufamaa jira.
Suuqiiwwan akkami banamoodha moo miti?
Lakki cufamanii jiru. Kaanillee dirqisiisanii isa kaan saamsameera waan jedhamutti maxxansanii innaan nuti qodaan keessa jiruudhanii tokko tokko sodaatanii banaa jiru harki caalaan cufamaadhuma jira.
Garuu mootummaan kan inni jedhu qaamonni keenya bakka adda addaatti bobba'anii uummata waliin mari'achaa jiru. Uummata dhibbarraa harka saddeettama waliin dubbachuu dandeenyeerra. Bakkawwan kun itti ta'etti immoo walitti dhufeenyi uumamee jira yaadi qaamota gibiraa fi yaadi uummataa walitti dhiyaataa jira jedhee dubbataa jira waajirri gibiraa kan federaalaa naannoo keessanitti mariin gaggeeffamee jira akka.
Waan ta'eef duraan gaggeeffame kun waanuma akkaatee hidhameeti gaafa wiixataati mormiin jalqabuunsaa waan fedhe boo gaafa kibxataa reediyoo faanaa jira fm sagaltamii saddeet dhufaa tokko jimmaa itti gaafatamaan waajjira galii obbo Waasiuun kan jedhaman dhiyaatanii koomiin tokko illee hin jiru nuti parsantii sagaltama sirriidhaan of eeggannoodhaan hojjetameera xiqqoo rakkoo kan qabu parsantii kudhan hin caalu waan jedhu kan dubbataa jiran kallattiidhumaan dhiyaatanii uummanni illee itti bilbilaa jira dubartiin tokko shiroo gurgurti haadha koo shiroo gurguraa shiroo gurgurteetu iyyii sadarkaa tokko fareerti shiroo gurgurtee akkamitti shiroo barandaa irratti gurguramu gaafa roobni roobu kan nuti qodaa gaggeessinu akkamitti akkana ta'a jennaan kun dogongora ta'uu qaba jedhanii kaasanii kanumaanuu hin amanne jarra.
Hin fudhanne jechuudha.
Fudhanne parsantii sagaltamni sirriidhaa dhaaru addas oduudhaan kan dhiyaataa jiru uummanni harka caalaan kaffaleeraadha wanti kaffalame hin jiru. amma hin fafakkeessu waan si dhibuu aspaaltiin tokko jirti feesbuukii irratti arguu dandeessa waan bicuun tokko dhoqqee turte gaafa wixataa akkas ta'ennaan gaafa kibxataa kaleessa cal jedhanii dibaa jiru amma fakkeessuudha bakka wanti sirri fudhatan hin jiru wanti sirreessuudhaaf itti deeman tokkollee hin jiru waan akkasiiti bakka namni keessoodhumatti gubatee jira waan akkasii kana.
tole guddaan si galatoomsadha ibsa keetiif.
tole tole uumamatti atillee ulfaadha.
oduu xumuraaf gara sooraatti isin dabarsa.
Soomaalee keessaa bonaaf waraanii hammaateetiin akka gabaasii IOM jedhutti nama kuma dhibba saddeetitti G7 keessa baqate. IOM dhaabaa jara biyyi keessa baqate gargaaru. Akka namni akkana baqatu kunin akka guddaan Soomaalee gama kibbaatti G7 keessa baqate. Duruyyuu nama miliyoon tokkootii fi kuma dhibba tokkootiyyuu naannoo sun keessa rakkina garagaraatiin baqate. Itoophiyaatti bulchoota mootummaa itti gaafatamtoota biiroolee abbootii qabeenyaatii fi warri jidduu yaa'ee waliindha jedhan gumboo nyaata jedhaniitiin shakkanii nam soddomii afurii hidhan. Itoophiyaa dubbii miseensota koree walqaa'eetii shananiin himatan mana murtii federaalaa laaluu jiran yoo hardhe jara kana mana murtii federaalaa lidataa dhiyeessanitti poolisiin jar fidisuuniin jar naqaashii itti ta'u horii itti narra xiqqaatee fi itti fiduu horii mana murtiitiin fidu dhabee jechuun dubbate. Pireezidaantiin Ameerikaa abbaa langaa addaa biyyisaa Jeef Seeshens nama muyyoo yaraa jedheetiin yareen inni jedhuun kana gumii keessatti marroo hedduu irra deebi'eetiin laafinnaan dubbachuu jira. Seeshensiin kunniin nama gaafa Tiraamp pireezidaantummaaf dorgoon bulchoota Ameerikaa akka isa deeggaran keessaa nama jalqabaati. Pireezidaantiin Venezuelaa Nikoolas Maduro seer biyyitii isaa bultuun jijjiiruuf kurfoo jira. Paartiin mormituu ammoo iftaanii fi iftaanii achaantutti biyyi isaanii gamumgamaan hiriir nagaatti bahanii dhikkoo dha'uuf qophii jiran. maduroon seera baanu kana sanbata guddaa itti aanu kana labsuuf deema ummate ammoo jimaataayyuu magaalaa karaa kaasitti yaa'etiin hiriir kana ba'uuf yaa'utti jira ummati venezueelaa pirezidaantiin isaanii hujii irraa buufachuuf dhiyoo tanaayyuu dhikkoo dhahutti jira maduroon ammoo biyyi seera deebisuuf yaa'u jirraa jechuun dubbata mataan oduu kana.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufu.